Welcome back. We continue the debate between the three presidential aspirants. Your Excellency, sir, as the Southwest aspirant, what will you do to prevent and protect our fallen era if you finally emerge as the president. oyóyè ọmọdé yeah, wo ẹ̀yin tẹ́ wo mi lé ọmọ yorùbá tàtà ni mi ọmọ pélé níjà àwọn wèrè tó kù lọ ẹ máa gbọ́ solution Hey, if finally finally finally i later and later later ẹ emerge as nigeria president wetin i go do eh hey, you know say our nigeria naira e don dey fall because it is valueless o ti cheap ju it is too cheap i go come tell nigeria cbn say make dem pack naira comot for nigeria dem go hold naira we no go see naira again o make dem begin dey print dollar na dollar dem go dey print we go pack naira dem go dey print dollar. Hey! Chineke onya ibu iwere isi iwere isi correct man iwere sense onya iwere isi ibu correct man iwere sense. ìwọ kan ya wèrè mẹsẹsì tí n bá gbọ́ gbogbo ètò tí n sọ látẹ̀kọ́ mo gbélé ó ya wèrè mẹsẹsì. kọ wẹsẹ wẹsẹ fọlí foolish thing yàtọ̀ sí yorùbá yìí kan tọ́ọ̀kì tọ́ọ̀kì tọ́ọ̀kì gòyè south south obìnrin mọ́ agolo make noise everything everything dey turn from morning till night nonsense senseless rubbish and nonsense nothing go dey there one reason go say central bank well okay wait say eh, cbn central bank inside nigeria e eh, dey print dollar say e dey print dollar. ẹ eh, wàá tó tẹ o ẹ eh, mahmudu wàá tó tẹ sórí ìṣẹ́jú kan lókun ó máa tó tẹ ẹyin tẹ lílà káyè tẹ ń bá mi bọ̀ you see our naira kò ní value because ó ti ṣìpù jù it is too cheap they go born pikin today today they go come visit the baby they go say ah ọmọ tuntun káàbọ̀ gba one thousand because our naira is cheap so jẹ́ kí kòkó ní náírà lọ́wọ́ ni call for that matter you go buy pikin today you go give them naira you go see aṣẹ́wó you go give am naira our naira is oh god they don use less am because e too plenty between me and you anything wey plenty go dey cheap o cause dollar wey dey scarce come dey rise our naira wey too much wey plenty come dey fall now we go pack naira comot we go come dey print dollar o we go dey print dollar your house dem must not see naira if dem come search you search your pocket dem meet naira you are in trouble if dem search your house dem meet naira you are in trouble you are in trouble ọmọ fún ẹ lẹ́nu gidi ni o a máa lù ẹ́ ń kú mọ̀ máa fún ẹ president ọmọtalemi o i go do the job myself i go begin dey search i go leave aso rock come outside come search everybody pocket say no to naira less romance dollar okay we go begin to print dollar we go useless dollar a máa bójú dọ́là jẹ́. dandu dandu yoruba everything e go dey shout e go dey shout everything go shout if you count am from beginning to the end no sense no sense wait where say where you see say dem dey dem dey spend dollar where dem go spend dollar where dem wan spend am okay wait say you see where dey ra naira big for dollar say your naira big for dollar It is now that I know that you are the first son of your father. If it, was me, I would have given me two slap. It is enter. Demesia. Demesia. It is enter. Kí is nu It is sọ ni ọgọ́ àtẹ̀yàwó máa yà bàbá àbúrò àsọ̀rí. Ntọ́. You see there una. I no wan talk o. Oh. I know understand a video It is some my I and na go do am because somebody go do am now new one go kọwọ ọgọ he say ọmọ ọsùsù ọmọ amúsí ọmọ awọwọwọ lọsí go see somebody. if you do another one new one wey dem go see somebody one blow Somebody, somebody. mamudu Shebi you be talkative. I no dey talk. Talk. I no get like this. Presenter tell am, I wan make you talk. Talk. No, no. I am not deaf and dumb. I am deaf and dumb, oh, baby, baby. You are all presidential aspirants. Stop this. People are watching you out. Hey. Tell Memudu to talk. No. Because I am ready for your trouble today. I, know, I am ready for your wahala no, today. Presenter, tell am you must talk. Because I, am ready for your problem. I, am ready for your wahala today. I am fully ready. Memudu, I come for your wahala. You must talk. I know talk. Hey, Memudu, talk. You must talk. Come. No.